wetin be dis one like dis been through many things you never see anything <laughs> you never see anything in oba oba solomoni's voice yes guys see eh àṣírí kan tú léra wọn ni secrets just dey unfold on top each other make i tell you that the plan of wunmi and uh, mohbad mama i know say these two are up to something these two people are up to something but guess what they messed with the wrong one yes mohbad mama na he talk say mohbad no dey pick her no dey no dey wan talk to her no dey wan dey close to her no dey na she come talk say mohbad dey always call am dey beg am say make dem make he and him papa make dem settle the same mohbad <laughs> the same mama mohbad you no get even though una dey accuse papa mohbad dey accuse her at least that man has been sticking to one story but una different interview different gist different excuse me guys different interview different gist na one na the spill na so e suppose be na so e suppose be na so una go take open una yansh my correct people my correct correct correct correct people hmm. na so the matter come take go wey wunmi and im mama mohbad wunmi dey plan to japa ooo guys wunmi dey plan to japa guys see eh mama mohbad no know herself mama mohbad no know herself mama mohbad whether she dey think say if uh, aloba family reject her this other family go accept her i never understand hmm. if aloba family reject you uh, wunmi family go accept am na why she dey dey wunmi family side and na wunmi side now na im things for the sweet And they talk say na mohbad papa na im like money na im dey run follow money mohbad mama Sidon down where money dey now and where money take dey flow na mohbad mama Sidon down where money dey na mohbad mama Sidon. down say na there she wan kpai put i dey tell una something mohbad woman just dey disgrace womanhood dey disgrace motherhood all her mind be say eh at the end of the day she go dey with wunmi if wunmi wan japa with liam she go follow the japa my man my woman abi na what i how i go call you wake up from your slumber wake up from your slumber you go just shock this woman say she's on her own at the end of the day my my people she is on her own at the end of the day e dey expect uh, this girl now she go she go carry her highest ah, wey wunmi go do for you na to give you small tea press small tea for your hand say madam o take o ìpàdé wa bi omi o mo ti lọ o fear him fear him press small tea for your hand carry liam go say eh, you are taking care liam sef eh Now when that pikin don grow when e care to know about papa because e get how you go train pikin eh poison the papa uh, story for the pikin mind spoil the papa family for the pikin the pikin go come grow up grow up to hate the papa family abi my people how una see am not knowing the real story because she's only one-sided yes not knowing the real story because it is only one-sided and I want that pikin go grow get sense Cause okay even though let me just know who my father family is Now, him yeah, i go take remember you mama all the one you dey say eh liam ah madam sit down one place fight for your child fight for justice for your pikin where you born you dey follow mumu dey move from one place to the other because of how much you come turn nanny inside the house ah aye mi o and you born pikin pikin wey kpai. Hey, eh, may they bury am o may they bury am o hey, eh, justice eh, i leave justice for god o oh. i leave justice for ah murder. no dey behave like this mother mama no dey behave like this mama no dey behave the way you dey behave so at all at all mother no dey behave the way you dey behave so mother dey stand on the right of my child you no even suppose care who is innocent and who is no be you go tell us who go dey innocent mama mohbad except say you follow kpai your pikin kan sì lè ṣe ẹ ńgbà tán ló ti kú mo wá sọ pé kò tí ì kú òkú ọjọ́ mẹ́ta sì lè dìde mo ní pé kò tí ì kú ẹ má ṣe kinní kan kọ́ má ti sin she stand for front of motor sit talk sit talk you know even be like who lost pikin wey you suppose all kolo for this internet kolo for social media everybody go know say yes ara ń ta scatter body for everybody go police station all those that interview they interview they get head finish so scatter everywhere Now, mama don dey visa and dem dey molest the pikin for deeper life the woman eh before the pikin go kpai your own wey come kpai you come relax you come rest you come relax if they say mama sit down here you go sit down <laughs> eh me. Eh? eh. ẹ wù mí ò lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn you are not even supposed to say that ẹ ẹ ẹ direction le prime boy you are not supposed you are not even supposed to be involved in whether they your own supposed be say justice for my child whoever it is to today involved you no care kankan máa ṣẹ̀wọ̀n lọ ni you no care justice for your pikin whoever it is that is involved is none of your business May dem come provide how your pikin take waka the shukushuku mark wey dey im neck na for club na for house una suppose to find out because that shukushuku mark no be for club o oh, guys no be for the show wey dem say mohbad go na for inside the house na for inside cause mohbad no dey bleed when e dey inside motor na for inside the house the by full grown man finish keep under staircase under staircase they talk this story before no be now this one dey come outside Now, mama mohbad see the day that they say eh eh ah guys nkan nkan ṣẹlẹ̀ nkan ṣẹlẹ̀ and mohbad go frustrate us no sure me uh, wunmi use frustration take dey cause mohbad pass o oh. e go frustrate everybody till everybody go begin talk anyways guys since i take dey see her for the net how i take carry her come give una so yes o oh. na i take carry her come give una so make una abeg help us like the video. and subscribe so that we gonna say yes On a mind day, on a mind day, so on a body day, we gonna carry more They can't give on as city dey hot na so the matter be my correct correct people i gonna see now for my next video my sweet lovely and correct people bye.